Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جفتن قبل توتا لجي فتتراتي ونور الهدى الحمد لله قرقر ربي قداتين سجنتا ويا كميسات أبني لهني جر قبلين سجنتا رأكي ستسمس لهي سنو قبلي جاتين إسلاماتي في جارمي بلتيتي جل قبرتي جارمي بلتيتي نقل مرتين أدف جالالات لجي فنين ولتسجان
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daanee bultii jaarratu.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennu qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa guddisii halaala. Qilleensi jaalalaa guddisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبروت ربي إيقا ربي فرسي لك يا رحمة إرقما سارتي بوسين بودتي لكي فتوت هردو فوتتي في نور الهدى كيساه إيقا توتا deebii iyyannaatin teessanii karaa proogiraamaa dhaddacha jaalalaatiif riqicha sunnaatiif ergitan deebisaan iyyannaatin teessanii akka armaa gadiiti. Waa hunda dura bismillah ar-rahmaan ar-rahiim assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Iyyannaa warri garsee riqicha sunnaatii akka jettu obboleettiin teenye takka. akkuma gartee intalsi dhalaa takka gaha akka yaada sammuu isii isiif mul'atetti alabee hitiinnee jiruu tana firraa jijjiira ji'uttiin anis jiruu tanaan jijjiira je'ee biyya tiyyarraa bahe karaa biyya arabaa garuutu eegaan biyyarraa bahe amata kudha tokkoon jira yeroon biyyaa bahusan abbaa manaatii fi ilmaan kiyyaalee dhiiseetiin deeme walumaa galattuu eegaan ala bahee akka humna hanga humna kiyyaatti dalagaa humna kiyyaa wajjiin deemtu waan hin danda'uun carraaqeetumaan ijoollee kiyyaa fi abbaa manaatis gargaaraa ture. Garuu waan bichi namaa taate namuma ala baheetu keessaa'u intalti dhalaa rakkoo isii mudattu beeka. Waaniin abbaa manaatii fi ijoollee kiyyaa fi cufarraa gartee citee hiyyummaan nasseentee hawwiin gartee hara mana kiyyaa abbaa manaa natti dhageemtee abbaa mana kiyyaatiin firraa hin galaan jeen deebisaan abbaa mana kiyyaa maal taatere usii waan kara biyyaa maqaan dhawiini asin deemini calji ii dalas mee yoo ati biyya deebite eenyuutu nuna faqaa naan jee saboo adinaati jaartii teeti moo siitu haadha manaati moo anaatu abbaa manaati akkamitti kana jirta ani waan silaa si qabuun si gargaaruudhaaf ala bahe dhagayi namni dhalummaan gartee alatti biyya arabaa keessa fuudhan cuftinu wannummaan fuudhaniifu akka nuu dareeduuf dhiisuma tacarraayittee abbaa manaatii fi ijoolleedhaas gateessistu tuni waan haaree asitti hin fakkaatin dhalaa cufaatu akkana jira abbaa manaatii fi ijoollee gateessisee carraaqaa jira tana waan gartee haaree natti himtu heete tanaan dubbiin gurra nawwa qarin hoggaa inni kanaan jee gaafirraa achi garagaleetumaan mee usugaa wallee wahuma addunyaa cufaati jeenumaan carraaqa ammas kee hoggumaan itti deebi'e cufaahu aboo ani dadhabee firraa hin galaan ja'an maal kanaan juute ree booda yoo ka deebitu taate guyyuma ati gartee asi buuteen nikaa kiyya sirraa buusanaan jedhe kanaan halkanii guyyaa na sodaachisee bucceen na seentee akka waan dhiirti addunyaa sanarratti isa malee jirree tahee jiruu tiyyaas natti bushooytee haala kana keessa jira mee bakkaa warra keenyaa fi namoota adda addaatti himadhurra karaa nuura hudaa kana dhufee akka qilleensa gubbaadhaan warri Afriiqiyaa fi Asiyaa fi Awurooppaa Ameerikaa addunyaa kanarra jiru cuftinuu warree dhaqee hiyyatti sobamanii dhiira mana kaayanii itti dalagaa jiran cuftinuu akka gorsa fudhatu akka innummaan kunuu tagaafii kana gaafatte jaartii tiyya ta'uun dhabdu jee yoo nama sammuu qabaatee if keessa deebi'u taate akka dhagahuu fi kara keessaniin siriitti dhufee miyaa dhadhacha jaalalaa dhiqecha sunnaadhaa. yaada hankoo kana abbaa agartee murtii biraan naagayaadha of isaaniin isin eeggadha jetti obboleettiin keenyatu yaa gabrittii rabbii wanni isin jennu wanni isin jennu yaa intala islaamaa namni tokko hoggaanii fi gartee if xiqqeense heera rabbiin ba'aa rabbiin irraa buuse sirra kaayee xiqqeenya shayxaanaatii fi jaahila bultiin beeyni hadhalaan nanafaqa je'ee yaadu kana simuduun xiqqeenya ati filatte ammoo rabbiin si kabajee mana keessa si kaayee dhiirti carraaystee akka si bulfattu rabbiin si godhe ati diddeeti manaa baase kunuu akkanaa shayxaanni sirratti sallatee duuba. Duuba kanaaf jecha mee akkaan ani if xiqqeessi kana naa ibsaa yoo hajjettu taate. mee xiqqeenyii xiqqeenyaa olii namni tokko mana sii keessaa ala bahee dhalummaan akka isiidhaa isii olii gaxariitee nyaataa dhugaa sii bari akka akka fayyadu illee arkan odoo isiin nyaata afaan kaayyattuu fa'aa hawjiyyam kawaan kana odoo isiin dalagu jirtu tana isii hootu jettuun kan talti tuni waan biraa dhiisii hamma salaata salaatullee itti hisaaban. mee xiqqeenyi kanarraa dhalummaan akka keetii olii gadi arihuun xiqqii rizqiin barbaada jettee ala baate kabajaa sirraa fuutee kana ol dhaaftee takka ji lammeeysaa xiqqeenyaan lammeeysaa wanni ati gartee ishii if gooti namtichuma jaalattee heerumte ka magaalaarraa akka beeyladaa simbitiin ka jiruu rabbiin isin gartee jaarsaa jaartee narra jirti jechuu hin beeyne akka waan inni abbaa keellee bar odootee abbaan keelleen alas erguu hin danda'u nama kanaan niin gala jettee gaafachuun kee if xiqqeessu sadeessa if xiqqeessaan sadeessaadha amata kudha tokko ilmaan keetirraa hongoyte coraa kee gubdee amata kudha tokko riskii barbaaduudhaaf ala jiraachuu akkanumaa wajjiin hogga gartee jiruun si bushoyte biyyaa fi abbaa manaa yaadattee niin gala jettee isa gaafachuu. Afriisaa namni kun yerootti dubbattu cufaa'u wanni inni si dubbatu akka waan ati gabriitti isaa taatee si dubbataa bara. Akkasis ilaaluurra hafuuraan afaan kee walitti qabi achi afaan nutti hin baniini ummata cufaa kana dalagu jira caalji'ii dalagii siin jechuudha. shaniisa if xiqqeenyaan xiqqeenyaa olii kanuma armaa olii irratti dabartee irratti dabalchi daballee namtichi kuni dirqama isarra jiru harabbi irra haa irraanfatee yoo ati hujii dhiiftee galte eenyuun nu jiraachisaa sin jechuu jaheensa namtichi kuni atiif diqqeenyees if diqqeessinaan si xiqqeessuun kan kee yoo ati gartee hara manaa as deebite midhaan sirraa buusa gaafa kana namni kun jaartii teessis ilaalaa jira moo gabrittis ilaalaa jira atummaa murtii godhi torbeessa xiqqeenyi xiqqeenyisaa olii tan dhalaata kallee mudatin ta'ati if goote namtichuma tokko haganama gartee waan rabbiin isarra dirqama godhe hin beekne tokkoon ittuma deebitee hoggaa gartee arabni si hiraarsee hojiin firraa hin gala jettee isa gaafattu ka as garagalee irumaa waan ati taate akka ati waa cufaafu humbaa jettee akka beeyladaatti owwaattee fedhinnaa isaa guutaa guutaa jirtu si arkee yoo kara manaa kara kiyya as deebitee ni kaal sirraa buusa akka'an ni kaayyoo sirraa bu'e ati namni si fuudhu hin jiraanne akka waan ati yoonii fi mana saarraa baate janna saarraa baateetti si lakkaawa duuba gama keenya eega gartee matuma keetiif rakkinni ati keessa jirtu si dhagayamuun eegaa ka fagaatu ta'e wanni nuti siin jennu dhageeffadhu obboleetii ta'e ta duraati mee wudu'adhu rakaa lama rabbuuti tawbaa karaa rabbii deebi'i ta dura nama kanaatiif jettee jiruutee manarra alarraa bahuudhaaf nama rabbiin dirqama gartee irra kaaye ka dirqama rabbii irra kaaye hin beekne qaalii isaa gootee hogga inni taa isin jeessaa unke odoona ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam laa xaa'ata limakhluuqin fi ma'asiyati illaahi odoo isin juu ilma namaa tokko waan rabbiin jibbu keessatti waan rabbiin jibbu hojjettee rabbi dallansiiftee ilma namaa gammachiisin siin jaabara kana waan ta'eef lammee isaa wanni siin jennu dhuguma saniin rakkoo keessa jirturraa bahuudhaaf yoo gartee kan gaafattu taate arraa boru hin jiin darsa waan qabbisaan xaguuradhu waan sirraa irratillee guyyaa lamaa sadii keessatti bitadhu odoo abbaa mana kiyyaa jettee ka guyyuu isa gaafachaa jirtu rabbii kee dallansiisaa isa gammachiisaa gaafattu kana akkana jette niin dhufa jetteetti himi. isuman gaafatin yoo dhuguman tawbaa ka barbaaddu taate hamma xayyaara irratti ol baatu xayyaara irratti ol baatee kursii fi hogga qabatte sirkiitti godhi aboo saa hanganaatti maqaa rabbuuna achinne eegijii dhaggeeffatu waan deebisaa inni sii godhullee eega sagalee isaa dhageessifte cufi telefoon wanni nuti rabbii tokkicha kadhannu siif ta duraa fi dogongora kee rabbii irra sii futu waan amata kudha tokkotti keessa walit qabaa jirtu ta'if dura ergitee fi sibira jirtu halaal kee rabbiin si nyaachisu mana kee keessatti barakaa rabbiin si buuse riskii dur hin qabne rabbi si kenne mana kee keessa kabajamaan jiraachuu yoo namtichi kuni dhuguma sanitti kaseerratti irkatee bultiidhaaf akkasitti deemu ta'uun si mul'ate mataa kee ol qabattee hiikkaallee barbaaduudhaaf mirga keeti rabbiin akka irra caaluu si haa kennu si jira. Iyyannaan lammeessaadhaa san mogaa warra riqacha sunnaa taate akka jettu akka jiru obboleessa keenya tokko. Akka obbolawwan warri proogiraama kana harka keenya dabarsan himanitti maqaan isaalleen Abdurrazzaaq Shamsuu jedhanii. Akka jiru obboleessa keenya kun. Ani namoota garsee waa baraturraayi waliin barachaa jirulleen biyya yamanitti ilmi shari'aatiin barachaa jira dhaggeeffadha akkuma isin beektanitu namni tokko biyya siitii fi alattis waa barachuu waa carraaqachuun rahaa fi isin jiru odumaan as jiruutiin intala takka taniin biyya beeku oduu siidaa dhaggeeffadhe duuba intalti sun haala bareedaa fi diinillee ni qabdiin natti dhagahame akkasitti intala sanaa dubbise aaddeetii yahaadha mana kiyyaa tahuudhaan sifadhaan je'een isilleen gamasiiti meega jarjaraniitiif narkadhu namaan hin je'ani isin marii hadhaanaan jette fayyaa hadeessu torbaan tokko naa kan jettee torbaan kenneef torbaan tokko boodaan deebi'ee dubbise duuba deebisaan isaa maal taateree maal taate deebisaan siidha waan naan jette harka lamaaniin siqee balee mataa kiyyarratti ammoo eega gartee jaallatti jedhabaatte afaanii miti satattaman manguddoo ergadhuuti akka gartee ni kaanu godhan yeruma san keessatti illee allee warra keenya dubbisee manguddoon dhaqee abbaa isiidha daabulloo fudhatanii looko wajjin jeenafee barbaadu dhufne jettee manguddoon dubbiste deebisaan abbaa maal ta'ere daabulloo hiikkadha ammoo guyyaa kudha shan booda na deebi'aa jeen dubbi bareeddu kudha shan boodatti deebi'anii saboo gaa na dhufuu keessanii fi ijeenya barbaaduu keessaniif dhagahe isin arkee gurbaan maan isin ilmoo intalatiyya barbaaddaniif kun nama eeysa jiruu jeen gaafa kana biyyuma yaman tana jira jedhaniin aboo dhagaya gurbaan imaltuurra jira yaman biyya isaatii miti yaman wanni karaa kana dabraniif riskii biyya su'uudii deemanii barbaadachuufi yoo gurbaan kan su'uudi deemu taate guyyaa su'uudii seene silkii haa dhabu intala kiyyan kan godhaafe yoommoo su'uuditti deebuu kan deebine taate biyyatti haa galu maallaqa Itoophiyaa kuma shantan fi daanaf kootta heera heera lamaan kanarraa takka qabaattan malee toora hiyyan bahina yaa takka gurbaan su'uudii seenu yaa takka biyya deebee kuma shantan fiddanii dhufu manguddoon amma egaa asirraa gabbaate natti dhufanii yaada isaa natti himanii waan naan je'an inni kana ja'a ati waamuma dandeessu fuudhii itti geessii naan je'an an amma mata duraatii deebisaa nan godheef ta duraatii arra booda an su'uuditti numan deebi'uu takka tan lammeessa biyya deebi'uus kuma gartee shantama inni iyyuu kanaas hin qabu yoo gartee inni gartee haala kanarraa if duuba deebi'u hadiiduu taate intaloon na dubbifte gama isiitii wanni isiin na biraan dhaabbatte abbaa kiyya gartee anaa amansiifataa deemiitii biyya galii anaan jette yoo abbaan kiyya ni kaadide dhufeetiin qaadee dheedheedha ni kaa godhanna anaan jette wanniin gara gartee riqicha sunnaa dhufeef intala sana akkasii yoon qaadii dhaqee godhe hiikaan kiyya kun akkamii yaa obboleessa keenya wanni siin jennu yaa Abdurrazzaaq Shamsuu akka gartee ati himtutti ani barataa ilmi shari'iitii jette barnoota shari'aa ati baratte keessatti kitaaba baratte sumaatu beeka proogiraama heeraati seera lafa nuu kaaye nadii rabbii keessaahuu dardaraaf lafa kaaye keessatti waan san irfiitti qaqqabdee qaceellotti hin baranne wanni sirraa dhokate maali dhaamsa nabiin keenya nuu dhaame kee jette alayhi salaatu wassalaam ka dardaraati fi kaaniitiifis yaa ma'ashara shabaab man istataa'a minkum ulbaa'ata falyatazawwaj akkana jedhe la la la yaa dargaggooti yaa shamarran dhageeffadha yaa dargaggooti namni gartee bultii jaarrachuu dandeeytii qabdan mana kireeffachuu takkaahuu jaarrachuu maharii dandeeysan kan nafaqaa dandeeysan kajaartii bulfachuu ifitti amantu jaartii irratti hirkachuu miti shaanxaasii kajeeluu miti fuudhadda jirjira fuudha yoon hin dandeenye hoo jennaan فعليه الصوم فإنه له وجاء واني قرتي فود ايسا يا دجي سفدنا شهواتي واني شهوات الرامور مال لبو تيسا نقرتي سبطران تيك اوفني الريبة شرورك خانا قرتي تلا يعني قافا قرتي ركبتي بيلويتي شيطاني قراسي سيني هم تسيجي سره لأدب تنابجتا اه bultii namni dhageessan akkasitti if jaaraa jiru. Akkuma san rabbiilleen yaa obboleessa keenya dhugumaa yooga barnoota irra hajjiraaf tura. Rabbiin maal jedhe? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله نموني بلتي داف غرتي غرورا يا ساجر تن فو داف جرجر درت خيشة خيشة إفلالة وانك أبدا إفلالة وننك أبو كون مهري منسي خريسو ميشا من خايودا qaba yoo itti hin dandeessan rabbiin akka gartee fuudha jirjiru ayata kana keessatti nu ede yoo hin dandeenye hoo hattaa yugniyahumullah hamma rabbiin dalagaa si kennee if dandeessu hamma keessa keetirraa fudhattee warra keetii masruufa kennitu soomana ibaadaa godhi qofti jechaadha ayanni kun nu kenna obboleessa keenya yoo hin jenna maalleenni kumni shantam yeroo amma jirru kana keessatti maallaqni Itoophiyaa kumni shantam riyaala Su'uudii kum sadii fi dhibba shaniin dabru takkatti kana dheera. Samee dhuguma waliin haa jennu namni kuma sadii fi dhibba shan bakkarraa fuudhu hin qabne yaa obboleessa keenya ati bar mahariin sirratti deeyni maal gootaaf mee mahariilleen dhimmaa takkaa wuliqitti illee ni godhamti rakkoo miti maaliin mana kireeffatta mana niin qaba yoo hajattu taate hoo manni kee kun meeshaa fedha namni kana hin qabne maaliin meeshaa bita afreessa namni kana kuma sadii dhibba shanan waan kuma shantamaa hin qabne nafaqaa boru maaliin nafaqaa godhu deemta duuba yaa obboleessa keenya wanni siin fedhaa intala sana akka fedhinnaa gartee shahawaa lubbuu tiyyaatiin deema jette intaluma abbaan jiru tan gartee abbaan leessin didin horii xiqqaa kana si gaafate geesseetiin qaadinni haa godhaan baaxila baaxila akkas irratti hidhe kanaafu karaa seeteen karaa seeteen waan kana siin je'an kana gartee kafaluun isii turra qaadi namni illeen si jecha namni arra dhalaan gurraan dhageessu waan kana namni kuma laal shantama hin qabne saduuba waan meeqaa isa eeggata intaluma gartee dhugaadhaan akkamittuu fuudhan yatta aboo dhiirtiitu numa gowwaadhaa laallansin jechuun ni malti duuba isiin arraan tana sijala goltu- ga- ga- sijala gartee burraacotunilleen eega takka walit qananiitanii namuu gartaa boltiin keessan gaddeebi'een boodetti diigamni akka dhufu beekte rakkina isiidha boru maaltu dhufa takka laalteetuma akka irra hedduun biyyuu isii jaartii alatti erganiitti rizqiin nu barbaada jettee intalti tuni sarkaa bahuun ni mala rabbii keetu irratti gargaarsifadhu waan intalti eega sii taate haala amalaan diinii waa cufaan bakka feete haaloo barbaadi warra keessanirra adeeranirra eessumanirra adaadaarra haboorra haaloo jettee qabdi oromoon aadaa fi bultii jaarradhu duuba irra hedduun nama bultii jaaruu dhibbarraa harki saddeettam warra miskiinaati. Warra qabeenyaarra nama miskiinummaa walitti dhufe addunyaa horeetuu caala. Jarreen akkanaa kana rabbi illee if qabeefi rabbi illee وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله جبر ربك أتقرتي فوق خنا الرتي وهما قرتي درة من أولينك أتقباتي ونيت خيطان بطوتاتي رزق لا في الركة الرب اسم بران أبجي ورا رب قرتي برا أبتي رزق اتبالي ولا حرام الراجع في حلال إن تلسيتا في سنة وجين جراتو رب اسم هاقدو اسم الجنة قبل سغيث meekara warraa dhaddacha jaalalaa deebina dhiiroo isaanuu maal jedhan dhiiroo dhageeffadhaa malee warra dhaddacha jaalalaa obboleettiin keenya takka waan jirtu mee jala deema obboleettii keenya sana maqaa ishee sumayyaallee ni jaaniin akkaan oolu obbolowwan keenya ibsanitti akka jettu obboleettiin keenya tuni akkuma gartee namni wal baratuttiin gurbaa tokko hagaree gubbarratti gartee shamarran barsiisu wal baranne gurbaan kun hedduu taa'ee naa ta'ee gaa namni inni barsiisu sirra hedduun shamarraniiti isa kana na duraa laqaaqanii na duraan fudhatiin jedheetiin hatattamaan waan fudhaa kana waliin haasofne inuma arraa boruun ji'uun jeedasee akka gartee nikaa warri keenya na godhu dhaammadhee nikaa nu hidhan garuu egaa nikaa godheerraa naafinni kun amat afur wal bira hin geenye tilifoonummaan mataa wal dhukkubsuu fi hirriiba wal dhoorkuu malee galgalu wanni nuti haasofnu wauma jaarsaa jaartii jaalala dhumni tanaati amat afur akkana waliin ture amma egaa amat afurii kana keessatti guyya tokkoon dhabe gurbaa kana gaafam aruusni keenya eessa godhannaa maaliif godhannaa eessa gallaa eessa oollaa maal hojjannaa akkamitti wajjin jiraannaa isumaa waan garanaa dubbatu akka hin dhageenye bakka tana keessa dubbiin na keessa yaate sanamtichi kun an tilifoona dhabeetuma waliin gammachuu haasa'uu kanaatu isaaf jaartiidhatti fakkaatti namni guyyaanni isaa maali jedheetiin aboo obboleessa eegaa amma afuriitii guyya tokko gartee gaafam aruuzni isaa gaafamiin si galfadhaa si dubbatu dhageenye sirraa ati ati gartee namuma dhalaa haasawaan umritti fixuuti sirraa na gadhiisiin jeen qisinaa na kofne maaliif na kofalta hay ati bar si jiruun namu siitu yeroo na gube umriitii na kutsiise jettee waan akkanaa haasofta waan kana ani sin goone siitiif godhaa jira atin beeytu takka na qabatte akkamittiinif godhaan intala dhalaatee dhalaatu dhiira fuudha na dhagay addunyaa qabeenyarraa hi dachiin bita jetta qabeenyarraa hi manaan bita jetta waan qabdu kana akkam goota takka isa kanaan if bira maana finne maallaqa kanaan takka maana bira dhuftee bakka nuun goone kana if godhuu dhiifteeti ana si gaalta ana humaan qabne kana gaafa inni dubbii kana jee ammumaan hirrii barraa ka'e ammuma dubbiin nan mul'ate duuba maal nan mul'ate hedduun aare namticha kanaa wajjin ba'amat afur ta'ee haakan haasa'uun kiyya kun anumaa gartee if mude jedheetiin quba kiyya ciniin duba tarraa maayyii aboo obboleessa jechi amma ati jettu kun jechuma ilmii intalmiin aaqilaa tokko dhalaan jiru intala dhalaa takkaan maallaqa qabdaa horii qabdaa waa hunda qopheessii kurfeessi na fuudhi dhiirti namaan jetti sawwayin gaggabadhee jaa dhalaa cufaatu kana dhiira fuudha tuni waanumaan gartee itti deebii ammallee kanumaan siin jaa gaafa kana duuba gaa sanamni arraan ganamaan odoonii fi naafinni walitti dabalamnee saala waliin tuttufatin akkana naan jiru gaafaan jaartii isaa ta'ee takkaa gara fuudhe nama kana wajjin akkamittiin jiraadhaan natti dhagahame wallaala kootiiniin amat afur fixe mee yaa waajjira murtii dhaddachaa mee maal naa dhaamtanii jette obboleettiin kennitu yaa gabrittiitii rabbi yaa intala islaamaa taduraatii wanni ka gaaritti an na gammachiisee fakkaataa kiyyallee gammachiisu nama tokko qur'aana barsiisaa diin qaba jettee jaalachuun kee hedduu waan nama gammachiisu garuu yeruma gartee qur'aana irraa dubbattu kana hangana ibaadaa godhaa rabbi sodaataa eesii galee jettee waa takka illee keessan buufte ammoo namni ati qur'aana beeka jettuun kuni wanni inni gartee haasawuu fi maqaan ati kennituuf dachiifamsanidha. Namni tokko kan beekumsa wahii qabu ta dura intala dhalaa takka dirqamni anumarra jira jechuu beeka. Anaaf fuudha anaatu bakka godhate jechuu beeka. Duba ammas afur cal jettee uttee isa eeguun siitu if miidhe. Siitu if godde. Siitu yeroo fi gufe. Namtichi kuni odoo ati dubbachuu baattee siin fudhumaa hudantaan qabu. Rabbumaatu beeka ta biraatillee fuudhuun ni malti. Ammaan durallee fuudhuun garte ni malti. Dhiira gartee dardarummaan takkaa'u ni sayyiba jedhanii wanni irraa mul'atu hin jirtu dhiira. Odoo akkasin tahini odoo asin dubbatini jecha kanaahu isarraa hin argattu. Irra ammoo sababaa dubbachuu keetiin hirriibaa si kaase. Ibsi beeksise. Ibsi garsiise. waan dhiirtii gowwaan shaanxaa dhalaa irratti irkattu sagartee dhiiraan jiruu dhalaadhaan jiruu gaarii jiraachuu feetu yaaddu ganamaan sii hafe sii hime galatoonfadhu gabaabinaan miti waan isin jennu ta dura ta dura waan isin jennu yoo dhugumaan yaada nuu sii kenni nu ka hojiirra oolfachuudhaaf gaafattu taate namni kun gaafa kana siin jiru namni amal afur heeruma if dhoorkee if teeysisaa sumaatu if godhe siin jiru kun bara inni haraan beeynen if dhawaa jira if arrabsaa jira dhiira akkasaallee arrabsaa jira sa'ellaa dhiirti amma warruma gar akka dhalaan nuti rahmata isaan goonee fi gargaaruun keenya kun sa'ellaa sadarkaa sanatti dhiirtiin ammaan tanaa nu laastu jechuu dhalaalleen gorsa fudhattee warra gartee ifirraanfate illee akka gartee jaarsa biran dhaabbanni goote godhe namtichi kun odoonii fi dhugumatti jecha kanaan gartee ka if qaanfatu tahe arra silaa siitiitu horii qabdaa nakkoottu takka akkaan dhufu na godhe jee jiruu shaanxaa keetiitii fi keessa keetiittiin irkatu abadan dhiirtummaan sammuu qabdu dhala irratti irkattu dhala waan feetiin haa gargaartu lammeessa takkaa nafiitii takkaa hoottu jechuun wanni nisi barbaadu suma wajjin rafu saaluma keetirra haa jedhani sadeessa nama kana odoo niifi teessee isaa wajjin haasoyte waan isa booda jiruu fi waan inni jiru itti bultii jaarratu mana qabda maafufoytee jettee guyya tokko odoo wajjin haasoyin ni hajjarjaruun kee if xiqqeessu afreessa qal jettee isa eeguun kee amal afur sii ni haa qabu hamma kanaawuu nafaqaan ta'e isarra jirtu caljettee jiraachuun if xiqqeessu shanaffaa gabaabinaan furmaata gabaabaa yoo feete waan namtichi kun eega waliin walitti dhuftanii waliin haasoytan haasawa keetii fi deebisaa inni sii godhe amal afur booda kan ikaasaa qabdu waan kana warra keessa hin geessu gurbaa kanaan ga'e inni kurfaa'uu jeetiin akkanatti eege kunoo deebisaa akkanatti naan ga'e wanni isinirraa barbaadu yaa warra keenya warra saanii gurbaa kana gartee akkana qulqulleessan jee warra keessan irralle warra keessan hin geenye warra keessan warra gurbaa haa dubbatan yaa intala sana dafaa nikaa isinii goone amat afuri takkaa fudhachuu takkaa intala keenya nuu qulqulleessaa jedhanii haa gaafatanii jehiisa yoo namtichi kun akkuma ganaman muratetti abadanuma ni jaarsiitii waan qabduun na tajaajiluu na bulchuu na nafaquudha qabdiin sammuusaa keessa ka jiraattu taate warra keessan fudhuutii qaadii hulaan banaadha inni nuu si wajjin rafne saalli keessa wal hin tuyne guyyaa qaadiinsi laal nikaasirraa faskii buuse iddaan qabdu akka jeetana beeka ati iddaan qabdu siifiif beeka ga'ama xafran kana keessa akka wal tuttufataniifi akka wal hin tuttufatin siitu if beeka yokkuma dhalattetti rabbi si beekee ka jiraattu taate guyyaa faskii gootee sirraa fixxe hamma kana keessa yoo qaadhimaa warra keessa lafaa sii qabaate haa sii guduufani rabbiin haala garte ati sobamtee irra kutte kana laalee gammachuudhaan rabbiin si haa dhaqqabu siin jenna. Iyyannaa lammeessaa si warruma dhaggacha jaalalaati. Obboleessa keenya tokko mee dhaggeeffadhaa gaa jara ta'e. Akkam jaa kunoo dhiiroo akki jiru akkuma gartee gaa nam tokko tokko rabbiin fadhiisaatiin fuusuutti rabbiin na fuusise intala takka. eegaan fuure amal afuriin jira. Jaartiin tiyya tuni niin jaaladha jee jaalalaan isiin qabu bakkumatti dhaabbattuun qabu. Bar isii duubatti waa dhugu waa nyaachuu fi alallee tuu hin fedhu. Hogguma takka illee waan isii gartee rifachiisaa aarsa hogguma takka illee hin dalagu. Isillee gamasiiti hogguma takka naa fuula gartee isii fuula guutu isii irratti hin argu yeroo cufaa'u isuma sayxuu akka agartee gammachuu wajji jiraattu. Garuu duuba eega dubbiin bakka tana taate wannummaan ati dubbachuu deemtu maal? Wani namni barbaadaa jiru jaarsa kanaati fi jaarti kanaati. Warreen jaalalli dhugaa isaan jidduu jirtu. Rakkoon tiyya rakkoo ammaan dura isinirra takkaan dhufiniitu natti jira. Maali? Aniin kuni nama tokko uumatti nama oowwa. oowwaa hoggaa jedhan maraataa sammuun qabnen seenaa jira ta'e nama dhalarraa obsan qabne nama guyyumatti jaartii sadeen lama sadii afur ta'uus jaartitti haa jiru. Duuba tanaaf jecha haati mana kiyyaa an akkana ta'u kiyya kana nabeetti. Akkasumaa wajjiin yeroon itti haajamullee hogu takka hi'uuman jettu. fayyaallee dhooloo dhalasallee qabaatte dhalasan qabaa jetteellee natti waan alaanattu. Koottuma abbaa malee ammoo sossoonii gartee isiin if dirqitee gootu kun qalbiitii diqqoo na qinqeetiin isii kanatti alaanaltu anaa fedhinnaa kanaa qabu kana isii rakkoon kuni waan dhagayame yoon as garagalee arran sana haadha mana kiyyaa atiin tuni nama akkanaati. meen tabiraa takkaan fidata hafuura si baafachiiftu narra si galee je'ee yoon hagaafadhu ta'e akkanumaa wajjin gaafa miin gartee an si dadhabee siin je'e jira gaafa miin ani fuudhi siin je'e jira meeshaa ta'e fudhu takkaanarraa deemi naafi ilmaan kiyya wajjin jiraannaa jechuu malee waa takkanaan hin jettu tanaaf jecha tabiraa fuudhuunis isiirratti na rakke haala kanatti isii rakkuun kun na yaachis mee mala naa dhooltanii jechuufiin yaa warra dhaddacha jaalalaa hara keessan dhufee ja obboleessa keenya kun. Yaa obboleessa keenya ta duraatii wani siin jennu rabbii kee galatoonfadhu ta duraa. Rabbuma kee galatoonfadhu. Kadhalaa kanaa rabbi siin kenna. Ta fuulan guurre. Ta awwayin harreeteeti. halkanii guyyaa dalagaa na godhatta ati hirriiba wajjin rafan dalaguma godhatta siin hin jennu takkanaa wajjin ilmaan si dhaltee qabdu miskiinummaa wajjin si wajji obsitee jirtu obboleessaati mee rabbii kee galatoonfadhu kajaartii halkanii guyyaa keessatti yeroo barbaaddetti fedhinnaa sii guuttu rabbii kee galatoonfadhu ammallee si kana kafayyaa sii kenni fayyaa gartee ittiin qananitu fayyaan sii kenna rabbiin sii kenna kuni meeshaa kennaa rabbiiti arra gartee namni gaaddaa sirra diqqaadha wallaahi meeqa dhageenya dhimma amata kudha jaahadhu torbaa fuudhee intala wajjiin ciisuu dadhabee maal goona jedhanii hafatu waa nu gaafatan garuu ammoo namni gartee aqlii qabu tokko rabbi wanni aqlii nuu kenne horiirraa nu baaseen jaartuma feetana gartee qusachuu dhabuun mataa fi qusachuu dhabuun miidhamaan narra dhufaa jaartii xiyyarrallee miidhamaatu narra dhufaa wallaaluun aqliidhaf aqliidhaf wanni sirraa bahuu barhaa ati gartee halkanii guyyatti jaartii irratti bobbaatu kuni bar dhiiga keeti bar dhuha keeti humni kee amma deemaa jirtu kun fuulduratti karakkoo guddoo sirratti nu beekuu qabda namni arraan tana gartee isaa humna qabu waan humna isaatii olii hojjetu akka dadhabbiin itti dhuftu beeku. Odoo teessuuti booda dadhabbiin warra kee kanatti haajamuu si dhorkiti. Ammoo waan si keessa jiru kan qusachuun, tiifachuun, aqlii keetiifis, sammuu keetiifis, qaama keetiifis, warra keetiifillee akka fayyaa ta'edis. Kanaaf nama aqila tokko irratti wanni jiru. Ta duraa lubbuma fi kana is beeku. miizaana lubbuu fi beeku dadhabbii qabuus miskinummaa qabaatus jiruu isaa keessatti beeku haala warra sii odoo beeku ta'inaa fi guuttachuutti isiirra fiiguu dura sa isiin tuni obsaa wajjiin akkas naa taasi maaliifiin isii rakkaa fadhinnaa tiyyata shayxaanni kana na godhu kana maaliifiin jalaan jinne je'ee gorfamuu qaba takka jedhe lammeessaa obboleessa biyya shahawaa wanni jedhan bishaan fadhinnaa kuni bar qonqoo miti bar dhugaatii miti bar kana akkana nu godhu akkasi godhu maal lubbuu bololtu anfariirtu tan gartee shayxaanni olii gadi hin fiigu odoo rabbiin diqqoo imaana si kennee si dhorkuu baate ati nama ala bahuu bar rabbummaan keetu ala bahuurra haala kana qabaachuudhaan rabbiin si tiisu rabbii kee galatoonfatu ammoo jaartii wanni fuudhaniif halkanii guyyaa keessa dalagaa godhachuu jechuu akkan taane obboleessa keenya isbeer sadiisa obboleessa fedhinnaan bar fedhinnaan shahawaadha waan nama jeesu waan nama maraachisu waan ija nama dhorku waan sammuu nama irrisu yoo ati heeraa fi seeraan hin deemne ifi dheyne siif illee rakkoo jaartii teetiif illee akka rakkoo ta'e qaama teetii fi humna ta'e keessatti afriisaa mee rabbii kee kagartee ni'imaa rabbiin sii ta'e kan jaartii kanaa rabbiin sii kennuun kasa wajjiin obsitu shahawaa shayxaanaa kan akka horiidha bar horiin horii kuni mee odeeffadhu warra horiidha horiin tokko hoggaa isaanii tokko mar'ate jibicha hoggatti fidan jibichi kun sa'a kana wajjin rafuudhaan hamma saala afuufatu horiin jibichi sa'a tokko irratti hin bahu jedha hamma dura saala afuufata jedha maaliif jennaan yoo saala kana afuufate akka gadaameessaan duwwaa ta'e asumaan beeka jedhan subhaanallah tanaaf horii gartee ilmoo horii maayii qabdu abadan horii irrumatti hin bahu mee horiin sammuu hin qabne aqlii hin qabne kuni yoon gartee wajjin rafillee humaa ilmoo saniin miidhu jechuu ni beeka garuu maal ibqusate maali faayidaan irra bahuuf ilmoon ni jirti wanniin irra bahuuf jechuu kana aqli rabbiin aqli dhoorkee isa kana barsiisuu kana addunyaa kana barsiisuun waan addunyaan tuni gaytu ilmi namaa wallaaluun rakkina guddaa kana wallaalarraahi ati fedhinnaa kee jala deemtee rakkina gurguddaa rafirra fidde hamma jaartii teetiin ta biraatiin fuudhaa qalbii yaaddu miskiinummaa teetii wajjin fedhinnaan tee maaliree dhalumaa wajjin ciiftee saala kee bakka itti godhu shaniisa obboleessa dhugumatti odoo gartee nama waa gorfamu ta'e taate odoo dhugumaa lubbuutii sana gartee barsiifti abba haadha mana keetii tan haala kanatti wajjin obsitee jiraattu tanaaf jecha intala raaziyaa kana rabbiin sii kennuudhaaf sababaa kanaan jaartiin tiyyatun narraan hubamin narraa hin infiriirin hin anfariirin na harkaan bahin jettee yaadu sirritu ka kanaaf hin yaadini yoon dabaladhe yoon dabaladhe ka biraa jaartiin tiyyaniin beekaa tole naan jettu ilmoo tiyyaa wajjin na dhiisii narraa deemi naan jetti wanni hangi ati yaadde hangas qofa dubbiin bakka sanii miti dura gartaa fedhii kiyya kiyya kana akkamittiin guuttadhaa yaaduu dura mee isuma rabbiin mana keessa sii kennee ala gabbaarraa si duroomsite ka hoggaa asitti haajamte tole maasiin jedhu kan atilleen waan kana irra beektu kana intala sana gartee miilallee dhungachuu baattu mataa ishee dhungachuu qabda gammachiisuu qabda haala bareedaa kana rabbi isii kennee si wajjin jiraachuu irratti rabbii kee shakkari lubbuu tee dhugaatti himi hamtuurraa fagaadhu rabbii kee kadhadhu shahawaan amma si maraachaa jiru kun dhuma qaba akka eela bishaaniiti eela bishaanii yoonii fi roobni jiraatee guddachaan deemne eela keessaa akka bishaan dhumu beeki duuba sanaaf jecha warra waan rabbiin isaaf kenna irratti rabbi shakkaree rizqii fi jaartii gaarii wajjin jiraatu walumaanuu cufa keenya rabbiin nu haa godhu meegaa haga deebisa akkanaatiin walitti deebinuu walumaa gallee keessanuu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Maasha Allah shita keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaawul Islaam rabbiin isinirraa jaalatu. Beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu. Amma gama gaachana Islaamaa tarkaanfanna.
Gaachana jajjabaa ofiitti bal'oo.
gaachana islaamaa sagantaa kana keessatti gaaffilee adduunyaa musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota itti dhamaatu fedhaniif deebisaa qoobsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isinitti hiikne gaachana islaamaa Gaachana jajjabaa ofiitti bal'oo. Haala faayirri waliin barsiifannoo.
The next question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
قافي مستعانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي سي في ماتيك بركات ومهن كمين هذا داس مكانك يا نبي لا جدما انديا الراي انتلتي رياتي يا كانسر لوكيميا صدركا تدفع الرجلون كبمتي ركتا جرتي هريان تي تونس رب قرآن كيستي ربي لبونا ما وان دندي ستي ملي وان سنين دندي نتي هندركو مالي جدي rakkoo nama argaa jiru caalu daa'imati jedhu aysii eeguu kan caalu ba'aan ulfaataan jira aayaa kana keessatti rabbi dhaamsa akkamii nuuf dabarsuu barbaade an rabbiin itti amana garuu aayaan quraanaa kun maal akka ta'e hubachuu dadhabeera shakkiin na keessa jiru kun akka rabbi irraa na hin fageessine sodaataa jira rabbi na haa tiksuu jette
What your friend's daughter is referring to is the verse in the Quran, which is the last verse of Surah Baqarah.
wanti riyyaan ta'e jechuu barbaadde aayaa quraana keessaa kan suuratul baqraa xumura irratti argamudha sunis suuraa lammaffaa aayaa dhibba lamaaf saddeettamii jaha irratti rabbi akkana jedha rabbiin lubbuu namaa waan dandeessutti malee waan isin hin dandeenyetti hin dirqu lubbuun hundinuu sawaaba waan dalagatteeti argatti ammas lubbuun hundinuu waan hamtuu isiif dalaydeef qixaaxamti aayaan kun dheeraadha itti fufuun rabbiin du'aa'ii nu barsiisa yaa rabbi waan nuti baadhachuu hin dandeenye nurra hin kaa'in aayaa quraanaa dheeraa kan suuraa baqaraa xumura irratti argamu kana waysa ilaallu mufassiroonni akka jedhanitti aayaleen xumuraa kunniin kallattiin rabbiin ergamaa isaatti kenne aayaleen quraanaa hedduun guutumaan guututti haala jechuu danda'amuun karaa jibriiliin alayhi salaam ergamaa rabbi sallallahu alayhi wasallam irratti buufaman aayaleen quraanaa muraasni isa xumura suuraa albaqaraa kana dabalatee kan qajeela rabbiirraa ergamaa rabbiitti sallallahu alayhi wasallam buufaman ni jiru jalqabni aayaa kanaa rabbiin lubbuu namaa waan dandeessutti malee waan isin hin dandeenyetti hin dirqu jedhee jalqaba jidduu irratti ammoo yaa rabbii waan nuti baadhachuu hin dandeenye nurra hin kaa'in jedhaa du'aa'ee godhaanuun jedhe dhaamsa kanniin lamaan yoo ilaaltan waan walii faallaa fakkaata jalqabni isaa rabbi lubbuu waan dandeessutti malee waan isin hin dandeenyetti hin dirqu jedhe eega akkas ta'ee yaa rabbi waan nuti baadhachuu hin dandeenye nurra hin kaa'in jennee du'aa'ee godhuun maaf barbaachise mufassiroonni aayaa sana yoo hiikan rabbi lubbuu takkallee waan isin dandeettuu olitti akka hojjettu hin dirqine jedhe haa ta'u malee nuti ilmaan namaa ba'aa haga baadhachuu dandeenyu olitti ofirratti feena sababa saniif yaa rabbii waan nuti baadhachuu hin dandeenye nurra hin kaa'in jennee du'aa'ee godhuun barbaachise rabbi nama tokko irrattillee ba'aa inni yookaan isiin hin dandeenye hin fe'u haa ta'u malee numatu harkuma keenyaan boolla keenya qotanna gochaalee garaagaraa ofii raawwannuuf jecha rakkoo humnaa olii nurratti fe'ama fakkeenyaaf rabbi farshoo hin dhuginaa jedhe wayta nuti farshoo dhugnu ammoo rakkoon maatii uumama sababa farshoo saniitiin maatiin diigama dubartiin yoo ulfooftu daa'imni dhibee dhiibbaa alkooliitiin wal qabate waliin dhalata nutu ba'aa ofii keenyaa baadhachuu hin dandeenye ol ofirratti fe'aa jira kanaaf rabbii keenya kadhanna yaa rabbi nu gargaari akkasi hordofni nu taasisi akka waan hin dandeenye ofirratti hin feeneef nu gargaari jennee kadhanna kun aayaa quraanaa hiriyyaan ta'ee ibsuu barbaaddeedha amma gara gaafichaa haa dhufnu intalti isii lukeemiyaan dhibamteerti daa'ima isii kan dhibee lukeemiyaan yookaan kaansarii dhiigaatiin du'uuf jirtu du'a isii eegaa jirti ba'aan kana caalu eessa jiraa jettee gaafatte daa'imni kee dhibee lukeemiyaatiin du'u isii arguu caalaa ba'aan ulfaatu jira jettee gaafatte rabbi akkamitti rabbiin lubbuu namaa waan dandeessutti malee waan isiin hin dandeenyetti hin dirqu jedhee ba'aa kana natti fe'aa jechuun gaafatte qabxiin duraa hubatamuu qabu Rabbi Qur'aana keessatti suuraa mulk suuraa 67ffaa aaya lama irratti akkana jedha. Allazi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nama isinirra dalagaa tolchee dalagu qormaatuuf jecha Rabbiin isa du'aaf jiru uumeedha. Kanaafuu jireenyi kun ilma namaatiif qormaata Rabbi irraa kenname. Haala dalagaa keessanii irratti hundaa'ee badhaasa yookaan adabbiin isin eeggata. Kanaafuu jiruun kun qormaata guyyaa boriiti. dhimma kanarratti hadiisota rasuulaa sallallahu alaihi wasallam hedduutu jira fakkeenyaaf ummataatiin dura dabre hin gartanii madooshaadhaan mismaara matatti tumaa turan wayta qaamni isaanii matarraa jalqabee bakka lamatti baqaqfamus imaanni isaan rabbi irratti qaban hin cinne jechaa sahaabota barsiisan kitaabban seenaa yoo dubbistan seenaa sahaabotaa yoo dubbistan akkasumas seenaa namoota darbanii yoo dubbistan namni tokkollee qormaatni keenya kun qormaata warra saniititti ni dhihaata jedhee hin dubbatu sahaabonni ergamtoonnii fi uummanni saniin dura dabran dararaa hedduu dhandhaman dubartiin tun qormaatni haati ilmoo isii du'uuf jirtu eeguu caalu jira jettee gaafatte seenaa sahaabota dubartootaa yoo dubbistan wayita ijoolleen isaanii jihaadaaf bahan shahiidan yaa rabbi ijoollee kudhan dabalii naa kenni ammas karaa kan kee irratti jihaada godhanii akka shahiidan taasisa jedhanii kadhatan kanaafuu wanti ati jette kun guutumaan guututti sirrii miti gara gaafiitti haa deebinu Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa yeroo rabbiin lubbuu namaa waan dandeessutti malee waan isiin hin dandeenyetti hin dirqu jedhu dubbii dhugaa dubbate eeyyan rabbiin yeroo hunda dhugaa dubbata sababaan daa'imtiin tun lukeemiyaadhaan du'uu jirtuuf hedduutu jiraatu mala rabbitu beeka tarii maatiin waan rabbiin isaan ajaje hin dalagne ta'a tarii dawaa sammuu hadoochuu fudhatanii jiran ta'a tarii farshoo dhuganiiran ta'a rakkoon wayii jiraatu mala tarii haati wantoota muraasa kan haraama ta'an irratti hirmaattee jirti ta'a kunis adabbii sanii ta'uu mala yookaan ammoo tarii dubartii akkaan gaarii ta'uu malti rabbitu beeka daa'imni sun tarii booda karaa irraa jallatuu malti karaa jallinaa qabattee haadha rakkisuu malti kana irra tarii daa'imni du'uun gaariidha akkuma beeknu maatiin tokko yoo ijoollee hin qabaanne ni gaddu haa ta'u malee maatiin tokko ijoollee erga argatanii booda yoo jalaa du'an kan duraa caalaa gaddan ammas maatiin tokko daa'ima argatanii daa'imni sun yoo karaa irraa maqe yoo amantii didee yoo kaafira ta'e yoo maatitti jallate gaddi yeroo kanaa kamuu ni caala rabbitu beeka tarii daa'imni kun karaa irraa maquu malti tarii daa'ima maatitti jallatu taati tarii kaafira taati kanaan wal qabatee fakkeenya hedduu qabna seenaa Muusaa fi Khadar alayhim assalaam ni qabna seenaan kun suuraa kaaf keessatti ibsama wayta Muusaan alayhi salaam Khadariin alayhim salaam waayila kee ta'ee barumsa sirraa barachuu barbaada jedhuun Hadar haga an sitti mutti gaafii takkallee nan gaafatin jedheen. Osuma waliin deeman Hadar alayhi salaam gurbaa tokko ajjeese. Muusaan alayhi salaam ajaa'ibatti ta'e. Akkamitti lubbuu nagaa ajjeessa jedhee gaafate. Deebisaan boodarratti kenname gurbaan kun maatii qajeeloo keessatti dhalate. Warri sun warra rabbiin akkaan sodaatu. Haa ta'u malee gurbaan kun gaafa guddate jallataa namaa ta'uuf jira. Karaa irraa maqee islaamummaa gadi lakkisa. rabbi subhaanahu wa ta'ala maatii kana daa'ima biraa kan qajeelaa ta'e isaanii kennuu murteesse sababa kanaaf kadarra alayhi salaam gurbaa san ajjeese rabbi daa'ima biraa maatii sanii kenne kadarra alayhi salaam wanti kun waan rabbi irraa dhufe jechuun dubbate daa'ima teessan lukeemiyaa qabdu wal qabatee sababaan maal akka ta'e ani hin beeku an filmaata hedduu kan ta'uudhaaf malu sii qoodaa jira rabbi waan hunda beekaadha haa ta'u malee qormaatni mu'minaa qormaatni nama rabbitti amanee alhamdulillah jechuudhaan bira darbama nuti alhamdulillah jenna yeroo hunda rabbi galatoonfanna waan fedhes haa dalagu yoo xiqqaate daa'ima naaf kennee jira tarii ji'oota muraasaaf yookaan waggaa muraasaaf kan turu ta'a nuti homaa hin beeknu wanti murteessaan beekamuu qabu nuti rabbi irratti amantii qabaachuu qabna murtee rabbi murteesse hunda gammachuun fudhachuu qabna seenaa haati warraati jenatti hin teessinii himuu barbaada haati warraa kiyya akkanatti himteetti isin dhalachuudhaan dura haatichi yookaan soddaatiin tiyya ijoollee jahadeettee jahanuu akkuma dhalataniin deebi'an jechuunis ni du'an gariin guyyaa muraasa turan gariin ji'oota muraasa turan inni umrii dheeraa ture ji'a kudha tokko ture maatiin sun walumaa galatti obboleewwan kudha sadii qaba amma obboleewwan afur kan lubbuun jiran qabdi eega ijoolleen jaha du'aniin booda dhalatte alhamdulillah haati isii rabbi irratti amantii qabdi takkaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa komattee hin beektu haazaa min fadli rabbii kun kennaa rabbii kiyyaati ammaan tana maasha allah haadha warraa tiyya an akka dubartii rabbi sodaattutti fudha dubartii qajeeltuudha jedhee yaada saniif tarii rabbi subhaanahu wa ta'aalaa anaaf isii kaaye kanaafuu mudannoo hunda qalbii qulqulluudhaan fudhatuu qabna wanti hundi rabbi biraa dhufa rabbi mu'mina ni qormaata ni komata moo ni galatoonfata kan jedhu qormaata hubadhaa soddaatiin tiyya jaha deettee jalaa deebi'an lamaammoo garaa bahe walumaa galatti ijoollee saddeet dhabde rakkoon kun cufti jiraatus soddaatiin tiyya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hin komanne kun taqwaa agarsiisa daa'imni kee tokkichi waan lukeemiyaa yookaan dhibee kaansarii dhiigaatiin qabamteef jecha rabbi komattaa wanti ansi gorsu rabbi irratti imaana qabaachuu qabda rabbi uumamaalee isaatiif waan gaarii godha rabbiin galatooffatuu qabda murteenni murteessee waliigaluu qabna ajaja isaa hordofuu qabna du'aayii godhuu isa galatoonfachuu qabna sababa kanaaf yeroo hundaa yoo wanti gaariin mudatu alhamdulillah jennee rabbiin galatoonfanna yoo rakkoon takka dhalattes alhamdulillah jennee rabbiin galatoonfanna wanti jechuu qabnu rakkoon tana caaltu dhufuu malti kan jedhuudha yeroo tokko nama tokko walitti dhufnee akkam jirta jedhee nagaa gaafadhe innis alhamdulillah silaa akkam jirurra wayyaa ta'uu qabaayyuu naan jedhe anis deebisee ati muslima alhamdulillah silaa kanarra wayyaa ta'uu malaayyuu jettee deebisaa deebisaan kee alhamdulillah silaa kana caalaa hammaatuu mala jettee deebisuu qabda jedheen deebisaan warra rabbitti amanee akkana alhamdulillah silaa kanarra wayyaa ta'uu malaayyuu kan jedhuu miti deebisaan kun deebisaa warra lixaati akkam jirtan jettanii yoo gaafattan silaa kanarra wayyaa ta'uu qabaayyuu jedhanii deebisan muslimni yoo deebisu alhamdulillah gaarii jira jedhee deebisuu qaba waa itti dabaluu yoo barbaachises alhamdulillah silaa kanarra iyyuu hammaatuu mala jedhee dabaluu danda'a wanti beekuu qabdan mu'minni yeroo hunda rabbii isaanii galatoonfata haalli keessa jiru kama fedhes ta'u galatoonfatuu qaba wanti akka ati hiriyyaa keessatti himtu barbaadu rabbi irratti amantii qabaachuu qabdi kun qormaata rabbiin isii qormaataa jiruudha rabbi namoota gara garaa karaa gara garaatiin qormaata namoota garii qabeenyaan qormaata garii hiyyummaan qormaata garii fayyaan qormaata garii dhibeen qormaata kanaafuu namoonni gara garaa karaa gara garaan qormaatamu qura'aanni ijoollee kiyyaati warraa teessan fitnaadhaa jedhe fitnaa jechuun qormaata rabbi qura'aana keessatti ijoollee kiyyaati warraa teessan qormaata nuun jedhe kanaafuu rabbis qormaataa jira qormaata kanaan rabbi irratti amantii ni qabdamoo hin qabdu kan jedhu laala kun si carraa gaariidha imaana jabaa qabaatuu qabda rabbiin subhaanahu wata'aalaa galatoonfatuu qabda isa galatoonfatuu itti fufi badii dalagne hundaaf araarama isa kadhachuu itti haafufnu deebisaa sii kenne jedhee abdadha Whether you have faith in Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a good opportunity you have. You should have strong faith and thank Allah subhanahu wa ta'ala and keep on thanking Him and asking for forgiveness for whatever wrong they have done. Hope that answers the question.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa har'aaf qopheeffanne hanganuma. Hanga sagantaa suura qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما